Iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza inshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatatu itariki cumi na zibiri y'ukwezi kwa gatandatu umwaka bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na federika nkundikije
numva kuko leta yagishoye batumarira bagatanga umusaza twari kuko ibadu yosubirayo hasi abantu bakareba kuko batekana bimeze nabi kabisa intambara irakomeje
uyu ni umunyagihugu wo muri lokalite ya kabembwe sekiteri ya tanganyika teritwari ya fizi intara ya kivu y'epfo avuga ku ngaruka z'ingwano iri hagati y'ingabo za kongo fardc n'abagwanyi baba mayimayi iyi nkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye amatati y'itongo hagati y'ishengero pantegote n'umunyagihugu yarikomorewe n'umurwi w'igihugu sentebe ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo hamwe n'inkuru yerekeye ikiza ca ibora mu gihugu ca uganda turazigaruka ko mu kanya kari imbere ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu gihugu ca uganda buhejeje gutangaza ko igitiri c'abantu banduye ikiza ca ebola kimaze gushika kuri batatu kandi hakaba hari n'abandi bikekwa ko indwara umumenyesha makuru w'ijwi ry'amerika muri uganda ignatius bahizi yakurikiranye iyi nkuru mu cyegeranyo kigenewe abanyamakuru minisitiri ushinzwe amagara y'abantu mu gihugu Jane Ruth Acheng yavuze ko igihugu cyavuye ku rwego rwo kwitegurira kurwanya icyorezo cya Ebola ahubwo ko ubu ngubu bari ku rwego rwo guhangana nacyo kubera yuko cyageze mu gihugu ati kuri ubu twemeza ko twagize abantu batatu banduye Ebola muri aka karere umwana w'imyaka itanu w'ibipimo byahamije ko yari arwaye ebola we yaraye apfuye mu ijoro ryahise kuri ubu nyirakuru hamwe na murumuna we w'imyaka eshatu nabo ibipimo bimaze kwemeza ko banduye dufite abandi bantu barindwi bakekwaho ubwo burwayi barimo umusaza wa nyina w'uwo mwana wapfuye se w'umwana umukozi wabo wo mu rugo hamwe n'uruhinja rw'amezi atandatu uyu mubyeyi yari arimo konsa hari n'abandi banyayuganda babiri batandukanye n'aba tuvuze bose ubu akaba bari mu myanya yihariye bakumiriwemo madamu ruth aceng yongeyeho yuko minisiteri y'iby'ubuzima yari imaze amezi icumi yitegurira guhangana n'icyo cyorezo akaba hari harashyizweho ingamba ku mipaka yose hambukirwa abantu binjira n'abasohoka muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo muri iyo myiteguro akaba harabayeho gushyiraho imyanya yihariye abakekwaho iyo ndwara bakumirirwamo gukingira abashinzwe iby'ubuzima n'abakozi bo ku mipaka yose no gusansibiriza abaturage ku bijyanye n'iki cyorezo akaba nariyo mpamvu ubwo aba bantu binjiye mu gihugu bahise bamenyekana no gushyirwa aho bateguriwe mbere y'uko bakwivanga na rubanda nyamwinshi ati kandi ibi bikorwa bigiye gukomeza ati abantu bagera ku magana arindwi barimo abakozi b'iby'ubuzima hamwe n'abandi bantu basanzwe babafasha barakingiwe muri aka karere ka kasese ariko tuzi ko hari n'abandi bantu benshi bagiye kuza gufasha muri ibi bikorwa kandi badakingiwe guhera n'ejo bundi kuwa gatanu tuzongera gutangiza ibikorwa byo gukingira abandi muri urwo rwego tumaze kwandika abantu mirongo itanu bari mu kazi gashobora kubahuza n'abakekaho ubwo burwayi bagomba gukingizwa vuba na bwangu kugira ngo mu gihe cy'iminsi icumi imibiri yabo ibe imaze kubaka abasirikare babarinda kwandura ibi tuzabikomeza kugeza ubwo iki cyorezo kiranduriwe mu gihugu nibutse ko umwana w'umuhungu w'imyaka itanu witabye imana yari avuye muri kongo ari kumwe na nyina wari waragiye kurwaza se kandi akaba sekuru uwo mwana yari yahitanywe na ebola mu kugaruka muri uganda aho afite urugo uwo mudamu aza kugarukana n'abandi bantu bane bo mu muryango we binjira hafi n'umupaka wa bwera umupaka wa bwera aho mu ntara ya kasese ni umwe mu mipaka ikoreshwa cyane kwinjira no gusohoka muri kongo ugakomeza muri kongo kugera mu karere ka beni aho iyo ndwara ya ebola imaze guhitana imbaga hakurikijwe ubumenyi n'abaganga b'abahanga uganda ifite mu kurwanya icyorezo cya ebola ndetse bagiye baja no gufasha mu bindi bihugu icyo cyorezo cyagiye cyadukamo kimwe n'ubuhanga bw'ibyuma bukomeye mu kigo gishinzwe kurwanya virusi ihe bupima virusi ya ebola mu gihe gito cyane minisitiri yahumurije abanyagihugu ko badakwiye kugira imahamyi kubera yuko ibyo byose bagiye kubikoresha guhashya iki cyorezo vuba na bwangu si ubwa mbere uganda yandutsemo icyorezo cya ebola ubwo burwayi bumaze kwaduka muri iki gihugu inshuro zirenga kuri eshatu ariko izo nshuro zose icyo cyorezo akaba cyarahashwaga mbere y'uko gikwirakwira mu gihugu cyose no kwica abantu benshi ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda ignatius urakoze inyuma yaho rero iyo nkuru ikiza ca ebola itangarijwe mu gihugu ca uganda ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu rwanda bwongeye kwibutsa abanyarwanda ku muco w'isuku gukaraba n'isabune kwirinda ingendo mu bice bivugwamwo ikiza ca ebola kwirinda kurya inyama z'ibikoko vyapfuye gutanga amakuru yerekeye amagara y'abantu bizofasha mu kwirinda ico kiza
iryo tongo umugwi w'igihugu sentebe ujejwe gutatura amatati y'amatongo
dukubitire aho rero mu burundi naho havugwa umurwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo sentebe waraye ukomoreye itongo ry'ishengero pantegote ry'amahegitari atandatu umuryango umwe wo muri komine gasorwe mu ntara ya muyinga byihweje uko ryaharonse n'imigambi yari imaze kuharangurirwa ku nyungu y'abanyagihugu ishengero rya pantegote ntirishima urwaciwe rimenyesha ko rizokunguruza urubanza bibaye ngombwa gushika no ku rwego rw'umukuru w'igihugu inkuru ijwi ry'amerika ryashoboye kuronka bifashijwemo n'abanywanyi baryo tugiye kusomerwa na desire umumenyesha makuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda
iryo tongo umugwi w'igihugu sentebe ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo waraye ukomoreye umuryango wo muri komine ya gasogwe riri ahitwa ibwasare amakuru dukesha bamwe mu banyagihugu bo muri zone bwasare amenyesha ko uwaritsindiye yitwaye muri sentebe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane amakuru dukesha abegereye ishengero rya panekote bwasare avuga ko iryo shengero ryagabanye iryo tongo riri ku mahegitari atandatu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu barihawe na buramatari w'intara ya muyinga yari ahari icyo gihe ni mu gihe bene ryo bemeza ko barinyazwe mu ntambara y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo icyenda na gatatu nk'uko bimenyeshwa na bamwe mu bakurikiranye urwo rubanza mu byifuzo byabo bene itongo bashaka ko ishengero rya pantekote ryoba ryakinjuye mu kwezi kumwe gusa nk'uko isoko ryacu ryabyumvise bivugwa na bamwe mu bajyango mu ishengero rya pantekote siko babibona umwe mu bariserukiye amenyesha ko ishengero ryari rimaze kuharangurira imigambi itari mike y'iterambere rusange iruhande y'urushengero rwahubatswe ishengero rya pantekote ryarahubatse amashuri n'ivuriro bifasha cyane abanyagihugu b'i bwasare uwo murongozi muri iryo shengero ntabona neza icyo izo nyubakwa zoca zikoreshwa asaba leta guhagarira inyungu z'abanyagihugu hagati aho ishengero riratekanya kunguruza urubanza rikizera n'inzego z'umushikiranganji w'ubutungane n'umukuru w'igihugu mu gihe ahandi vyonanirana amakuru yadushikiriye muri iki gitondo kuri uyu wa gatatu nuko bene itongo bazindutse babandanya gushinga uburimbi kugira bacire aho itongo ryabo rica ibyo byahavuye bivyara ayandi matati intandaro ya vyose nk'uko isoko ryacu ribimenyesha n'uburimbi bwashinzwe mu rindi tongo ribangikanye n'iryashyikirijwe n'itongo ry'umwe mu bakozi b'imana b'iryo shengero avuga ko yarihawe na buramatari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajyana icyenda na mirongo icyenda na gatatu uwo mukozi w'imana yaramaze kumanyurira ko imiryango itatu kuri iryo tongo avuga ko atacyo rifana n'iryo ryaburanywe muri cntb urakoze desire tukivuga kuri icyo cyemezo cy'umurwi w'igihugu sentebe cyo gukomorera itongo ry'ishengero pantekote ry'amahegitari atandatu umuryango umwe wo muri komine gasorwe mu ntara ya muyinga mugenzi wacu edi rwema mu kanya yavuganye n'urongoye umurwi sentebe felicien nduburundi amubaza ibyo bahereye ko mu gufata iyo ngingo
umugwi sentebe urafise itegeko riwugenga turaba igihe uwo mwenegihugu yatakarije iryo tongo umugwi sentebe uraba amatati afitanye igisano n'amagume yagiye arashikira igihugu cacu rirya tongo rurya mwenegihugu rero yaritakaje mu ntambara igihumbi kimwe majana icenda na mirongo icenda na gatanu nico cemezo cafashwe amakuru atugeraho ni uko ishengero ry'abapantekoti ritishimiye icyo cyemezo mwafashe ndetse rikavuga ko uh, rizunguruza urubanza iyo umuburanyi canke uwashikiwe n'ibyago adashima ingingo yasohotse arafise uburenganzira bwo kungurura iyo ngingo bajya rero ko batashimye iyo ngingo ni uburenganzira bwabo bwo kunguruza bazungururiza muri sentare idasanzwe hajya rero mu gusentebe twahejeje bobo basigaye kuzungururiza muri sentare idasanzwe ijejwe amatati y'amatongo n'ayandi matungo ariko bavuga ko ayo matongo bayahawe mu buryo bwemewe n'amategeko n'uwahoze ari buramatari w'iyo ntara ibyo byo ntago mwabitekerejeho mufata icyo cyemezo ku bwabo babona ko byari byemewe n'amategeko ritugenga leta nta bubasha ifise bwo gutanga itobo ry'umwenegihugu na cane cane mu gihe aba yaritakaje ritamuvuyeko mu gihe rero leta yatanze itobo ry'umwenegihugu nawe atariho yarivuyemwo kubera ibyago by'intambara intambara urumva tuza kurisubirana iryo sengero rizobwira iyo leta yari yarihaye aterega bwa bundi mwaduhaye itongo ritari rwanyu nimurabe muduha ahandi mu bibazo mugenda mukemura ibibazo nk'ibi genda muhura nabyo ni henshi ahubwo isigaye ni hagati ya leta n'iryo sengero cyangwa hagati y'iryo sengero na sentare idasanzwe n'ibungururu perezida w'uburundi ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye ijwi rya amerika murakoze cyane
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi rya amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
ubu naho dukubitire mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho igisirikare cyaraye gitangaje ko cyaraye cishe abarwanyi bane ba mayimayi ya kutumba mu ngwano iriko ibera muri lokalite ya kabembwe sekiteri ya tanganyika aho ni muri teritwari ya fizi intara ya kivu y'epfo ni inkuru yo mu menyeshamakuru y'ijuru ry'amerika vedaste ngabo ari ibuvira mu gihugu cya kongo amakuru dukesha umuvugizi w'igisirikare cya repubulika ya demokarasi ya kongo mu ntara ya kivu y'amajyepfo kapitene dieudonne kasereka avuga yuko mu gitero ingabo za leta ya kongo fardc zaraye zigabye ku birindiro by'abagwanyi b'abo mayimayi cyahitanye abagwanyi bane hakomereka abandi batandatu mu mirwano iri kubera mu nkengero z'ishyamba rya ndomo ndetse na kabembwe aho ni mu birometero bigera kuri mirongo ibiri b'inkambi yo mu rusenda uyu muvugizi w'igisirikare cya repubulika ya demokarasi ya kongo muri aka karere akomeza kuvuga yuko igisirikare cya leta ya kongo cyakomerekesheje umusirikare umwe muri iyi mirwano y'abamayimayi bafatikanyije n'inyeshyamba z'abanyamahanga zo mu bihugu bituranye na repubulika ya demokarasi ya kongo nubwo kapitene diedone kasereka yirinze kuvuga igihugu abo bagwanyi bavamo mu gihe igisirikare cya leta ya kongo fardc kivuga yuko cyirukanye abo bagwanyi b'abamayimayi mu birindiro byabo bamwe mu baturage baturiye ishyamba rya ndobo ndetse na kabembwe bahunze muri imwe mihana bari basanzwe batuyemo bahungira mu mwana wo mu rutabura bavuga yuko kuri uyu wa gatatu iyi mirwano yakomereje mu mwana wo muri kabembwe intambara irakomeje ko baragwana abasivili bari mu rutabura nta amafaranga ntakubwira unyine twerekeje duhungira nyagisozi nta baturage bakiri kuri musunga gatoki kabembwe mugono na rutabura twaba duhagarariyemo ubu nyine tubarongoye twerekeza za nyagisozi numva kuko leta yagishoro tumarira bagatanga umusaza twareba kuko iba duyosubirayo hasi abantu bakareba kuko batekana bimeze nabi kabisa intambara irakomeje baje baturutse mu kibira kiri muri gisu hasi na kirumbi amasaha twaba tuvugana bagiye kugera koragwanira ahantu hitwa musunga koragwana ahantu hitwa kabembwe no ku murambi wa mugono mu byerekeza muri za nayimu ejo bari bavuze yuko guverinoma yabirukanye aha none mu gitondo barasaba kandi intambara iratangira nta n'amasaha twatuvugana batangiye mu gitondo none rero zose abagwana nta n'amasaha twatuvugana bindi ko bararasana abaturage batuye muri aka karere k'abibogobogo gatuwe n'amoko y'abanyintu abapfurero abanyamurenge ndetse n'ababembe bavuga yuko batunguwe n'iyi ntambara kuko bari bamaze imyaka irenga cumi n'itanu nta musirikare wa leta ya kongo ukorera muri aka karere kuko aya moko atandukanye yari yishyize hamwe avuga ko nta mutwe w'inyeshyamba azakira bityo bituma bamara imyaka yose batazi intambara shefu rawe rutambwe ayobora rukarita ya rutabura twahuye n'ibibazo n'ibibazo bikomeye abaturage bahuje bataye ibintu byabo mu mihana nta kibazo dufitanye ari guverinema ari mayimayi bose ariko nta muturage bahaye bakoraho nta muturage barimo hapfa ariko abaturage twagize ubwoba baturwaniye hagati bariko bararekura amabomba a- atazaba arikubita ku baturage hagati zacitse mumenye ko igisirikare cya leta ya kongo fardc secteur opérationnel sokola de sud sud kivu kuva tariki ya gatandatu ukwezi kwa kabiri bibiri na cumi n'icyenda cyatangije urugamba rwo kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho y'abarundi n'iy'abakongomani no muri teritwari ya uvira ariko muri teritwari ya fizi kikaba kitaratangiza urwo rugamba kuko usanga muri iyi teritwari abagwanyi ba mayimayi murumba mayimayi ya kutumba gumino mayimayi mubarama mayimayi ya oci ndetse na mayimayi ya bwira aho abo bagwanyi bose bakora ibyo bashaka ntacyo bikanga vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika ubuvira mu ntara ya kivu y'amajyepfo
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
ntayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ejo ku itariki ya cumi na gatatu y'ukwezi ku gatandatu uzoba ari umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga bw'uruhu bitwa ba nyamweru mu rwanda mu burundi babita ba nyamwema uyu munsi wibukwa rimwe mu mwaka washyizweho n'ingingo ya onu yemejwe ku itariki ya cumi n'umunani y'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ikivugo cy'umwaka ku isi kigira kiti turacakomeye mu rwanda kigira kiti abafite ubumuga bw'uruhu n'abantu nk'abandi mu kiganiro muri sanga mu mwanya uheze mugenzi wacu Eugene Mukankusi yaganiriye na Nicodeme Hakizimana umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango w'abafise ubumuga bw'uruhu mu Rwanda yatanguye amubwira imigambi bari bafise mu gushinga uyu muryango
akenshi iyo tuvuze abafite ubumuga bw'uruhu nk'uko mwari mubikomojeho abantu benshi ntabwo bakunze kubyumva ariko ni abo bahoze bita ba nyamweru hano mu rwanda Ah, mu burundi babita ba nyamwema ariko twebwe mu rwanda ntabwo dukoresha izina nyamweru ahubwo tuvuga abafite ubumuga bw'uruhu mu gushyiraho iri shyirahamwe ry'abafite ubumuga bw'uruhu ah, ishyirahamwe ryacu ryashyizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu nibwo twatangiye gukora twashyizeho uyu muryango nyuma yo kubona ko icyiciro cy'abantu bafite ubumuga bw'uruhu gisa naho cyasigaye inyuma Ah, ngenda hano mu rwanda hari ibyiciro bitanu bavugaga by'abafite ubumuga bakavuga ubumuga bw'ingingo ubumuga bwo kutabona ubumuga bwo kutavuga mm, hanyuma ubumuga bwo kutumva no kutavuga hakazamo n'ikindi cyiciro bavuga ngo ni- ni icy'ubundi bumuga ibibazo by'abantu bafite ubumuga bisa naho nta muntu wabikurikiranaga cyangwa se ngo anamenye ngo bafite ubumuga Ah, nyuma y'uko muri aka karere kacu ka afurika cyangwa se afurika y'ibiyaga bigari ndetse na afurika y'iburasirazuba ah, kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi nibwo hatangiye kuza ikintu gisa naho ah, cya- cyakanguye abantu benshi aho muri ibyo bihugu navuze muri afurika ah, y'iburasirazuba cyangwa se afurika y'ibiyaga bigari hatangiye kuza ubwicanyi bw'abantu bafite ubumuga bwo hari imyumvire itandukanye abantu bavuga ngo ibice by'umuntu ufite ubumuga bw'uruhu bishobora gukorwamo imiti abandi bagatekereza ko ya, ibice byabo bishobora kuba bitera ishaba cyo kwita ishaba cyangwa se bishobora kuzana ubukungu ubukire cyangwa se gukoresha ibyo bice mu bucuruzi cyangwa se mu buryo bwo kubaka bishobora gutuma abantu bafite bene ibyo bikorwa by'ubucuruzi bashobora kugira amahirwe hari abandi bakoreshaga ibice by'abafite ubumuga bw'uruhu mu burobyi n'ahandi hantu hatandukanye nyuma yo kubona rero iki kibazo cy'ubwicanyi birumvikana natwe hano mu rwanda twatangiye kugira ubwoba tuvuga tuti ese ibintu biri mu bihugu by'abaturanyi bishobora kuzagera iwacu kabone nubwo dufite umutekano dufite umutekano urinzwe ariko kwishyira hamwe hatangiye kubaho icyo kintu dutangira kugira ubwoba turavuga tuti dukwiye kwishyira hamwe iyo ni impamvu ya mbere isa naho yagaragaje ko abafite ubumuga bw'uruhu bashobora kuba bugarijwe hanyuma ikindi cya kabiri ikindi cya kabiri cyatumye twishyira hamwe birumvikana muri twe harimo abatangiye gutera intambwe nkanjye nari niga muri kaminuza ubwo hari n'abantu bagenda batugira inama bafite nk'amwe muri kwiga mugeze muri kaminuza hari bagenzi banyu batashoboye kwiga ese mwabamara ibiki ni gute mwabavugira ibyo byose bisa naho biduteye imbaraga zo kuvuga ngo reka twishyire hamwe dushake bagenzi bacu dushyireho umuryango w'abafite ubumuga bw'uruhu hari ibibazo byinshi rero muri sosiyete aho wasangaga hari amakimbirane menshi cyane ku babyeyi ugasanga umugabo arimo arasoseza umugore we nk'aho ari we ikibazo cyaturutseho hari imyumvire itandukanye abanyarwanda baba bafite ku bijyanye n'ubumuga bw'uruhu hari abatekereza bati impamvu twabyaye umwana wasanga umugore wanjye yararyamanye n'abazungu niyo mpamvu yavutse afite uruhu rwera abandi batekereza ko bishobora kuba ari igihano imana yahannye umuryango yenda kuko hari ibyaha wakoze abandi batekereza ko mu rwanda uzi ko twagiraga ibintu byo guterekera no kuraguza kera batekereza ko yenda ari umuryango w'uterekera cyangwa uraguza bikatuma uwo mwana avuka hari abandi batekereza ngo uwo mwana ni ikimanuka cyavuye hejuru ofisi abantu batekereza ibintu byinshi bitandukanye bikanavamo gutandukana kw'abashakanye kuko akenshi usanga biharirwa abagore ababyeyi b'abapapa cyangwa se abagabo ntibashobore kubyakira cyane rero twashaka kugira ngo nibura twishyire hamwe ariko n'ababyeyi bamenyane kuko wasangaga ari umwe mu murenge cyangwa se umwe mu kagari akazatekereza ko ari we wenyine ugasanga noneho sosiyete ubwayo iribaza impamvu uwo muntu yavutse umuryango uhabwa akato noneho na wa muntu ku giti cye agahabwa akato turaza gukomeza tubiganeho ndumva impamvu ni nyinshi zatumye mushinga uwo muryango ariko se nk'ubu mufite abantu bangana iki bagendana ubumuga bw'uruhu abo muzi mu rwanda mwamaze kubarura
inama y'igihugu y'abafite ubumuga mu rwanda nctb national council of people with disability yakoze ibarura ry'abafite ubumuga bose abafite ubumuga bw'urwego kugeza uyu munsi mu rwanda bavuga ko ari igihumbi na makumyabiri na bane ariko dutekereza ko uyu mubare atari wo wonyine kubera ko hari abantu benshi batagiye kwibaruza muri icyo gihe ariko uyu munsi abari muri database ni abantu igihumbi na makumyabiri na bane aha ndagira ngo twumvikane neza ubumuga bw'uruhu bushobora kuboneka ku buryo bwinshi aba uvuga igihumbi na makumyabiri na bane ni abafite ubumuga bw'uruhu bariya bahoze bitwa abanyamweru ni abo ngabo
ye udusobanuriye byinshi turaza gukomeza tubiganireho turebe ndetse n'inzitizi cyangwa se ingorane mugira nyuma yo gushyiraho n'uwo muryango kugira ngo mwishyire hamwe nyine mufatanye mugirane inama mumenyane nk'uko wavugaga musobanurire abantu ikibazo uko gihagaze atari umugore ugomba kwamaganirwaho ibyo bibazo cyangwa se umuryango ngo wakoze ibyaha ibi n'ibi none n'igihano nagira ngo muri makeya utubwire insanganyamatsiko y'uyu mwaka icyo mwashingiyeho muyishyiraho muri makeya hanyuma ubundi tubone kwakira abakunzi b'ijwi ry'amerika
insanganyamatsiko y'uyu mwaka ku rwego rw'isi bashyizeho insanganyamatsiko ivuga ngo tirisanzi turabamenye nko kuvuga ngo turacyakomeye ariko twe hano mu rwanda twahisemo insanganyamatsiko ivuga ngo abafite ubumuga bw'uruhu ni abantu nk'abandi ni ukuvuga ngo bafite icyubahiro nk'icy'abandi bashobora gutekereza nk'abandi bashobora kwiga nk'abandi bashobora gukora akazi nk'abandi tujya gushyiraho iyi nsanganyamatsiko twashingiye ko sosiyete nyarwanda ntabwira fata umuntu ufite ubumuga bw'uruhu nk'undi muntu Ah, ibi ngibi tubibonera hehe cyane tubibonera ko usanga ababyeyi benshi batita ku burezi bw'abana bafite ubumuga bw'uruhu ariko bakita ku burezi bw'abandi bana kuko batekereza ngo ah, ni- niturigira amafaranga y'ishuri undi mwana nibura wazabona akazi abesheho umuryango ariko umwana ufite ubumuga bw'uruhu ugasanga ntabwo abaye priorite mu muryango ku kazi usanga hari abantu benshi batinya guha akazi abantu bafite ubumuga bw'uruhu batekereza ko tudashoboye batekereza ko nitumushyira muri serivisi ntabwo azashobora gukora akazi hari n'abatekereza ngo ntabwo dutekereza neza ubwo- ubwonko bwacu nangwa se ubwenge ko budakora neza ariko turashaka kubwira sosiyete nyarwanda ngo natwe u- uduhaye ayo mahirwe tukagera mu kazi twakora nubwo uyu munsi tutagaragara nyine mu nzego zitandukanye ariko si uko tudashoboye turashaka kubwira yaba leta yaba abikorera yaba abafite ibigo inganda ko turi abantu nk'abandi kandi dushoboye Um, i- iyi ni imwe mu mpamvu yatumye dutekereza iyi nsanganyamatsiko indi mpamvu ya kabiri yatumye nanone twemeza iyi nsanganyamatsiko kuko dufite nyinshi twa- twatoranije n'iyingiyi twashakaga kwerekana ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu a- atari umuti nk'uko abantu babitekereza cyane muri afurika yacu y'iburasirazuba urumva ubwicanyi bwageze muri ibi bihugu duturanye Twashatse kwerekana ku gusobanura ah, sosiyete nyarwanda ko ibyo bumva ku maradiyo cyangwa se basoma ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo ibice byose bivuga by'uruhu bitera bitera amahirwe turashaka kubabwira ko siko bimeze ahubwo turashaka kubabwira ngo turi abantu nk'abandi icyo dutandukaniyeho ah, ni akaremangingo tudafite kitwa meramine ko mu ruhu meramine yo mu misatsi na meramine yo mu maso ituma tutabona neza ariko ibindi byose turi abantu nk'abandi ntabwo turi uko badutekereza Ye. reka noneho nk'uko ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi rya amerika banze twakire christian ikibazo cyangwa igitekerezo biva kuki kugira ngo nyamwema avuke hagati y'umugabo n'umugore haba habaye iki hagati y'umugabo n'umugore uretse ibyo mperuka kwiga muri biyoloji bavuga ko ari ibyo baba bahuriye ko umugabo n'umugore muri icyo gihugu ba- babyare icyo bita albinosi umunyankine biva kuki biva mu ifunguro barya cyangwa bimeze gute hama ubundi nibyo nagomba ah, gusaba Mhm.
ino iwacu i burundi ba nyamweru ni- navuga ko bimeze neza ntaho mperuka kuvuga ngo bahora bica bamuziko bago bo mu myaka iheze barigeze ko bahohoterwa cyane barica Mhm.
nta burenganzira bafite bwo kwiga n'ibindi n'ibindi mugabo ubu bimeze neza Mhm. Ntabwo ni amahoro niba birimo kugenda neza no kuvuga ko bagenda barushaho gusobanukirwa Yego.
Ndi- urakoze cyane christian Ah, murakoze cyane Ah, umuvandimwe wari utubajije ngo ese ni iyihe mpamvu ishobora gutuma umuntu ufite ubumuga bw'uruhu avuka ubundi umu- umuntu ufite ubumuga bw'uruhu kugira ngo avuke bisaba ko ari umubyeyi we w'umugabo ise umubyara cyangwa se mama we umubyara umubyeyi w'umugabo n'umugore bose baba bifitemo utwo turemangingo twa albinism dutera ubwo bumuga hanyuma iyo umugabo n'umugore bose bafite utwo turemangingo bagashakana iyo ba- ba- bakoze ya mibonano mpuzabitsina yabo hari igihe aka- a- amajene hari ako twita aka- akajene kari domina n'akandi kari recessive iyo umugabo rero yatanze akari recessive ka albinism n'umugore agatanga akari recessive ka albinism nibwo uyu mwana ufite ubumuga bw'uruhu avuka ni ukuvuga uyu mwana ntabwo ashobora kuvuka biturutse ku mubyeyi umwe ahubwo umugabo aba yifitemo ako karemangingo mu maraso mu mubiri we n'umugore nawe aba yifitemo ako karemangingo gatera ubwo bumuga bw'uruhu mu mubiri we umubyeyi umwe ntabwo ashobora gutuma umwana ufite ubumuga bw'uruhu avuka niyo mpamvu iyo umugabo yatanze dominance umugabo umugore agatanga aka- aka- akarengezi ubumuga bw'uruhu umwana uvuka akavuka yihanga ariko mu maraso ifite uturemangingo Ni niyo mpamvu uzasanga umuryango hari igihe umuntu ufite ubumuga bw'uruhu avuka avukana n'abana bafite uruhu rwirabura ariko bitavuze ngo mu maraso kaba karimo kaba karimo ahubwo katarigaragaje twebwe rero ubwo utwo turemangingo tuba twarigaragaje
Eh, turamushimiye mugenzi wacu Eugene Mukankusi n'umutumire wiwe Nikodeme Hakizimana inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye ingenieur yadufashe muhinga bw'ibyuma na Jeffrey Mutagoma yadufashe kwigeranya ibiganiro tubateguriye turabashimiye namwe inshuti mwese mwateze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mukurikirana ibindi biganiro bya radiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese